mikoro ni Thomas Kamirindi mugire icyumweru gihire murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mbonereho n'akanya ko gusuhuza abadukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cyacu kiribanda ku ngaruka zikomoka ku biza byibasiye akarere k'ibiyaga bigari birimo n'u rwanda mu minsi mike yashize ijwi ry'amerika yarebye uko byifashe mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda hamwe mu hibasiwe n'ibiza ku rwego rukomeye aha niho hashyizwe inkambi zigera muri eshatu zo gutuzamo abasenyewe n'ibiza muri ibi bihe tubagezaho ikiganiro hari abahawe amafaranga yo gukodesha bakava mu nkambi abakiyirimo n'abadafite aho berekeza abo bose turabumva muri dusangira ijambo ubutegetsi bufite gahunda ko ahantu hose bigaragara ko abaturage bashobora kwisirwa n'ibiza umunota ku wundi bakimuga ariko se abo bagenerwabikorwa bo barabibona bati ni kuki batsimbarara badashaka kwimuka kandi barabonye bagenzi babo bahasiga ubuzima ibyo n'ibindi biragusaba kuguma ku nyakiramajwi yawe muri iki kiganiro murumva abagenerwabikorwa abahanga mu micungire y'ibiza abahanga mu by'imyitwarire y'amazi ndetse n'ubutegetsi nyirizina bwite bwa leta ijwi rya amerika mu bihe bitandukanye yagerageje kwinjira ahacumbikiwe abavanywe mu byabo n'ibiza ariko ubutegetsi ntibwadukundira bwahisemo gufata itsinda ry'abanyamakuru biganjemo abakorera i kigali buya kubabwira ibyo bwakoze n'ibyo buteganya gukora kugeza ubu rubavu itangaza ko abakabakaba magana atandatu bamaze gufashwa naho abasaga ijana nabo babonye amafaranga y'ubukode ni mu gihe abandi bagera muri magana atatu mirongo irindwi bakiri mu nkambi ibi biza byagize ingaruka ku miryango isaga ibihumbi bitanu mu gihugu hose ijwi rya amerika ryahisemo kudatera hagati mu ryinyo twageze aho byabereye twirinda kugera aho ubutegetsi bwadukomye twageze hanze y'inkambi tuganira n'abacumbikiwe n'abandi bagisembereye uyu mubyeyi twahuriye mu muhanda atwerekeza ku icumbi rye mu murenge wa rugerero noneho abana banjye ngiye kugira ngo mve mu kigo bari bararwaye bararwaye inzoka yo kunya ku buryo umwana ari kugereka amaraso avuga ati rero kambe ngiye ubwo nibwo naje njya gukoropa ya nzu yo nabagamo bamunavuga ati ntabwo najya gushaka inzu natari nabona amafaranga ndayikoropa nkajya nza gushaka nimba ari utuboga nimba ari uduki nkadushaka namara kudushaka nkajya kuduteka nkagaburira wa mwana kugira ngo yere gukomeza kujya kurya hariya ibidafite ubuziranenge ubwo nibwo rero twasubiyeyo cyagiye bari gutanga amafaranga baratubwira ngo nimugende nta mafaranga turabaha natwe turavuga se turagenda gute kandi ari we wakoresheje inama ukatubwira ngo uzaduha amafaranga yo kujya gukodesha dusubire mu buzima ukwezi ko kwari kugiye gushakirwa twicaye hano kandi abandi ukaba uri kuyabaha watireka mwabwiraga nde twabwiraga meya meya rero akavuga ati ngo hoya ngo ngo ntawabasohoye kandi ari we waduhaye iryo tegeko ryo kugira ngo umuntu ajye areba uko yigenza ajye no mu muryango we mu gihe ubuzima butari bwamera neza ubwo rero uwo mukobwa bagiye no kudufungira hariya muri wasake bakajya bavuga ngo nabafungira muno ngo ntihagire umuntu usohoka ariko icyo ashimira imana ndashimira uriya munyamakuru waje akatuvuganira uwo munsi yaje baturaje mu bihode turara mu byatsi abana tukajya turabaryamisha hasi mu byatsi
ariko kubera iki babaryamishaga gutyo
impamvu baturyamishije mu byatsi bari bari kuvuga ngo twebwe ngo turihingane ngo twatutse meya kandi se ntabwo twari turi kumubwira ukuri ntakumve ahubwo akumva yuko twebwe turi ingare kandi ibyo twamubwiraga byari bihuje n'akababaro kacu ko twari dufite baravuga ngo tugiye kubashyira mu gihano ngo urazamura umutwe ngo turawumena icyo gihe twarayemo abana bari gutitira bwakiyemo amagara uwo mukobwa ndamubwira atese ko twababwiye ikibazo cyacu none ubundi tukaba noneho tugiye no kurwaza imisonga none turarigenza ute ubwo ngubwo noneho nibwo yatuvuganye byamaze kabiri nibwo batubwiye ngo tujye kuzana utumatera baduhaye turyamisheho abana uwo munsi twazizanyeho twazirayeho rimwe mu gitondo bucya baduhereza ibyo kurya tubona kuvayo gutyo ariko ndashimira uwo munyamakuru ninza namubona amana nzajya no kumusura pe niyo atanaza nta n'ikintu bari kuduha kuko bari batwirukanye iwo munyamakuru imana yamuzanye imana yamuzanyira agahoraho pe nawe imana izamuhe kubyara heke kuko yakijije aba abamama benshi twari tugiye turenga magana abiri nawe abahadukuye hanze saa sita z'ijoro uwo munsi babuze uko batugenza ku buryo banazanye n'imodoka ya polisi ngo igiye kudupakira baravuga ngo nguta ngo mugiye kubajyana ngo ukanzenze ngo abo rero tujya kubacumbikira noneho abafite ubwoba bavamo baragenda bagira ubwoba turavuga ati nta cyaha twakoze na perezida niyo yaza yasanga nta cyaha dufite ibyo tuvuga ari ukuri turavuga ati ese perezida ko yatubwiye ngo muzadufasha ngo dusubire mu buzima busanzwe none kuki mutari kudufasha nyine dukomeze dusubire muri bwa buzima busanzwe kandi perezida ariwe waje kudusura akabitwibwirira twavuga gutyo ngo turi ingari mwaracumbikishirijwe nta kibazo ubu nta kibazo mwana we aho nararuhutse pe twararuhutse twaratuye ariko uzi ko ufata abana ngaho nawe reba amazu uri kure- ugenda uri kureba ukuntu ah, ibintu ukuntu byabaye ino none ngo bakakubwira ngo ngaruka noneho umaze n'ukwezi udakora noneho utajya no gupagasa ese uwo munyamakuru wabashije kumenya ikinyamakuru akorera ntabwo nabashije kumenya ikinyamakuru akorera bitewe n'akababaro umuntu yari afite ntabwo nitaye kumubaza ati mbese ukorera ikihe kinyamakuru mbese byagenze bite hagati ye na meya uwo nguwo niyo nyine yamwatse mikoro niho ikintu byashwaniye cyane ngo yere gufata amajwi amwatse mikoro twebwe turavuga bati niyo wayimwaka turamukurikira
Mm, mwaje kumenya uko byarangiye hagati ye na meya uko byarangiye nyine ba- twaramukurikiye kuko bamujyanye muri wasake tumaze kumukurikira iyo mikoro ye bayifite banze kuyimuha niyo yanze kuyitanga turavuga ati natwe nuta- nuta- nubatamuhereza iyo mikoro turajyana nawe aho arajya hose tugendane nawe ubwo tugezeyo batwicaza mu rucaca ngo ibintu mwakoze ngo ntabwo ari ibyo turaguma aho ngaho twasohotse muri icyo kigo ariko mikoro ye bayimuhaye
ntabwo mwari mufite ubwoba se bw'iki se ubundi ugira ubwoba ari icyaha kigushinja none se hari icyaha twari dufite kuki se atakwemera ukuri
uzamumbwirire ngo yamfashije kararisa yaravuze ngo imana izaguha umugisha uzabyara uheke ahungu n'akobwa kabisa pe yatuvuganiye ni ukuri tubasha kubaho tubasha kubona ubuzima butunga abana bacu biciye muri we uwo munsi ndi kukubwira ngo twiriwaho turaraho turavuga ati rero aba bana nibaramuka bapfiriye hano murongera mubazwa ibindi nubwo bavuga ngo hano muhuze ngo tujye kubereka igihodi muryamamo tugiye twaryamye mu gihodi twaraye twicaye icyo gihe dukatemu Eh, tugiye kugerayo turi cyangwa turanahageze twahageze Eh, ubwo rero bigenda gutyo ariko uriya munyamakuru mana imana izamufashe dore ni hano eh, ni hano Eh.
aba bana ni abawe abana bite amakuru bite bite wowe witwa nde Kwizera burayiti kwizera burayiti hanyuma wowe witwa nde e ituze ariyera tuganirire mu nzu
nta kibazo
turahageze rero Eh, Mm, karibu urakoze cyane Yeah. hanyuma a- aba bana bose mbonye n'abawe abana bamwe ni ab'abaturanyi nyine baza gusiga hano abandi babiri
umwe niwe uri kumwe na papa we ikayove uwundi ari kwa murumuna wanjye wo mbana nawe n'uyu n'uyu na murumuna wanjye wundi wagiye mu mugi mfite wundi murumuna wanjye Eh, mubana hano Eh, nyine turabana Mm, yaje ngo tubane hano mu mugi kuko umugabo akimara kuna abonye ufite abana b'indahekana aza kumufasha nyine nka gutya
ndabona ibintu byinshi bivangavanze nyine bino hari wa- hari abaje kubitsa ibintu muno nyine harimo nyine bata nk'aho inzu zagiye zirimbuka hasi cyane nyine zikagwa buriya hano ikwiye huzuyemo amazi gusa hano urabona ko ibintu byasenyutse hano ibipangu nka gutya ngiye naraje ndakoropa maze gukoropa ba- abaturanyi bakavuga ati wowe kuba ufite aho ugihenge ku musatsi tubikire bino bintu bimwe Mm, harimo ababase amajerekani ubanze ariya ni amakara iyi hano ni amakara ni n'ibishyimbo bibisi byo kurya amatera Eh, mbese nyine uri kubona nyine na- ni abantu nagiye nanjye sayidira nkabafasha nkavuga ati muzane ibyo bintu mbe mbibabikiye nyine urabona si ibintu byose nabigira yego mana naba afite amafaranga ngari ikiye kugura ibi bikoresho byose reka reka uratangira utwibwira nitwa yamfashije kararisa Mm.
nkaba ntuye mu mu murenge wa rugerero mu kagari ka kabirizi umudugudu wa nyamwiri
tugeze hano rero nawe uri mu bagizweho n'ingaruka z'ibiza si ibiza bya sebeya Mm. iyi nzu urayikodesha Eh, ubu uyikodesha amafaranga angahe ku kwezi Ino nzu nikodesha amafaranga ibihumbi cumi na bibiri ubutegetsi bwaguhaye amafaranga angahe bampaye ibihumbi ijana na bitanu bayamaye kuri telefone nyine bagiye bayatanga kuri telefone bampa n'ibyo kurya Mm.
Eh, iyi nzu yibwire abatari kuyireba iyi nzu nyine ni icyumba n'agasaro gatoya tubamo turi umuntu w'umuryango w'abantu batandatu ni njyewe mukuru abandi ni abana banjye na murumuna wanjye nta mugabo ngira abatari kuyibona ni akazu gatoya ariko gaciyemo akumba nyine ni uku tubayeho murara muta abantu batandatu ahantu hangana gutya bamwe barara muri mu gasaro abandi tukarara hano mu cyumba ayo mafaranga babahaye ijana na bitanu Mm.
Uh, bababwiraga ko muzayakodesha mu gihe kingana iki batubwiye ko tuzayakodesha amezi atatu nyuma y'amezi atatu ukazishakira uko ubaho ahubwo nkavuga ati nimba hari n'ikindi wenda kizagaruka bazajye bakomeza batwiteho kuko nkanjye urabona turi abantu b'abantu batandatu kubishoboza uri umuntu umwe nta hapfa na ruguru ufite nta karima ubwira ari ugukodesha aba ari ibibazo gusa ariko nshimira na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame watwongeye kudutekereza twari twateshejwe agaciro akaba yaramenye yuko natwe dusho- twabaho aduha ibyo kurya akadugenera n'icyo gutekeramo n'ayo mafaranga yo gukodesha amezi atatu kuko twari twihebye pe buriya bakimara kuvuga ngo nta kintu tuzabona twumvisha ari nk'aho batwishe birangiye ariko ndashimira perezida wongeye kudutekerezaho n'uriya munyamakuru waje kutuvuganira imana izamuha umugisha pe none mu bihumbi ijana na bitanu ubu ko bakugeneye ko uzayakodesha mu mezi atatu n- ndibaza ni nayo uryamo Ii, ubu usigaranye angahe bizagenda bite nasigaranye ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu rero ngiye gukuraho aya mituweli nishyure kugira ngo ejo abana batazongera kurwara ngo abure icyo mbavuzamo ayandi gazasigara nzayafatamo igishoro njye njye kurangura wenda nk'ivoka cyangwa imineke njye gucuruza nzunguze nyine nk'abandi ndebe ko ubuzima bwakomeza kuko nta kundi kuntu nabaho urabona nta murima w'imboga ngira hano nguramo n'utuboga ko gutekera bano bana ngo batarwara bwaki ngaguramo n'ifu y'igikoma ni uko nguko rero amafaranga nayapangiye tumaze kumva abacumbikishirijwe na leta kubera ibiza twanageze ku bagisembereye uyu mubyeyi wari kumwe na mugenzi we batuye mu murenge wa rugerero ariko twahuriye ku nyundo amazu akimara gusenyuka noneho abavandimwe baza kudufasha kudufata aravuga ati none muze tubacumbikire ubwo nyuma yaho tuza kumva yuko abandi bari mu ngambi nyakora twageze mu ngambi baravuga ngo abaje mbere barabakiye ngo ubwo twe dusa n'abari gutirisha bisaba ngombwa yuko umudugudu wa- wacu turamutwara aragenda avugana nabo atanga n'amazina y'abasenyewe n'umubare wabo nuko baravuga ngo nta kibazo ngo noneho ngo igihe nikigera ngo maze gufasha abo mu ngambi ngo natwe bazaturebaho ariko ntabwo buri n'ubu ntariko bimeze ntacyo bari badufasha muri aho gutyo abavandimwe mu ba nyamutesi tubanye gutyo gusa ni ukuvuga ngo baduhaye icyumba urimo n'umuryango wawe wagira utwo ubona ukarya cyangwa ugucumbikiye ntiyagira nabo yaba yatetse akaba yakugaburira ni gutyo tubayeho
ndabona ufite agafuka ugiye guhaha se ugiye mu bavandimwe kufunguza bimeze bite ntiwari wamfunguriye buriya ndamutindeye kano gafuka
ubu se mwavuganye umuntu ugiye kureba
Oya, ntabwo twavuganye iteko nta telefone afite navuye mbere kangende kuba yarakandiye nawe yari agakeneye amusubiza Mm, birumvikana None se hari ikintu mujya musaba abategetsi banyu mu bufasha none se bari baduhamagaje ubundi ngo ku murenge ntituze ngo bagire icyo badufasha ngo twe tutagiye mu ngambi tugezeyo twirirwayo ari ku cyumweru twandika n'urutonde rurangije dukora bigeze mu masaha cyenda baratubwira ngo bagomba kuza kuduhereza imfashanyo ntabwo hari ngo ni- dufate nimero za telefone tujya tubahamagara ariko na n'ubu turahamagara bakavuga ngo ndibyari byagerayo bakavuga ngo kubitanga ntibaraza ngo bazatubwira bazatubwira nuko ubu turategereje Se mu- mufite icyizere ko muzafashwa bimeze gute buriya none se icyizere twakigira gute uri kureba dore iyo ibihe bigeze ubuyobozi butari bwadutekerezaho uri kubona abari mu ngambi barabafashije n'abapangayi bari- barabasezereye babaha n'amafaranga yo gukodesha Ibyo ndakutureba byo kuvuga ati wenda n'uwagize umuvandimwe akamugira neza akamucumbikira noneho nawe reka tumurebeho n'umuvandimwe yakugobotse aba yanafashije leta burya ubwo none rero nta kuvuga ngo leta idutekerezaho niba hari ikizadutekereza ko ati hari icyo namwe tugiye kubahereza cyangwa ko mwanabonye abacumbikira ntacyo tuzabamarira ntabwo tubizi muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu rwanda kuri mikoro muracyumva eh kabagira ubusa ubutegetsi buteganya ko abaturage baturiye imigezi bafata nka nyirabayazana wo kubashyira mu kaga bazimuka urugero ni nk'abaturiye sebeya mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda bibasiwe n'imvura ubutegetsi buvuga ko yari imaze imyaka isaga mirongo irindwi itagwa kuri bwana hussein bizimana umushakashatsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi rwanda water board asanga ari ihame ko abaturiye ahabashyira mu kaga bagomba kwimuka ahubwo turavuga ngo hariya iruhande rw'umugezi turahashyira bafa koko y'imigano izagabanya ya mazi azanye imbaraga noneho amazi namara kwinjira akubitane n'ubwo buhinzi tu- dukangurira abaturage ko bakoresha ah, icyo twita nka agroforestry cyangwa se kuvanga imyaka n'ibiti nka za gereveriya ibiti byabasha kurwana na za ngufu z'amazi ariko aho niho harimo abaturage ikaba ari bafa n'ubundi yo guhangana na ya mazi yavuye mu mugezi aha ngaha turaporopoza metero mirongo itanu igihe kuri eh, kuri sebeya duporopoza metero ijana uko ho ari mu mujyi tukavuga ngo abaturage bigire hirya hano uko ari mu gishanga tuvuga ngo muri metero mirongo itanu habe hari iyo bafa y'imigano ah, urutoki wenda ruvanze n'ibiti noneho tubone gushyiraho retaining wall aho- ari rwo rwa ru- rwa rukuta rwafata amazi yashobora gusimbuka akagera n'aharuguru ibyo two- twabiporopoza nko hano hepfo ku ku bitaro byashyira urabona ko nabyo biri inyuma ndetse tukabiporopoza kuri ya midugudu ya kazirankara nayo kuyiprotekitinga kugira ntigerweho n'amazi n'ubwo buryo ndetse n'aha hose mu byo nakomeje kubasobanurira kare turi kugenda iyo turi kureba risk tureba icyo twita ah, mu cyongereza proximity na vulnerability so kuba umuturage ari iruhande rw'aho ikibazo kiri kuva ubwo ni proximity ndetse no kuba ari vulnerable niba bubakishije rukarakara ni urugero amazi arayicaho ayimusenyere hejuru ariko nanone niba yubakishije inzu zikomeye araramo kuko murabona biriya bintu byabaye nijoro iyo biza kuba ku manywa twari kuba turi kuganira ah, andi makuru ariko byabaye nijoro byaratunguranye so bivuga ngo umuntu ufite inzu nk'iyi murabona nk'aha duhagaze amazi yaciyemo ariko iracyahagaze ariko icyari kuba kirimo cyari kuba cyangiritse cyane ari nk'umuntu uryamyemo ni urugero tubivuga ngo iriya nzu nubwo ikomeye iri muri ya risiki nayo nubwo itazasenyuka ariko abantu barimo ntabwo babasha kubaho amazi aba- aba ateye akuzura muri iyo nzu bivuga ngo maybe hashobora kuba ikintu kidashobora kuba kirimo abantu iyo iyo of course ni muri porogaramu ya leta yo kureba ikindi cyakorerwaho ariko atari imiturire niyo mpamvu no muri UPI twabahaye ni household ni UPIs with uh, buildings cyangwa se zirimo amazu either atuwemo cyangwa akorerwamo ubucuruzi kuko mu bucuruzi nabwo umuntu ashobora kuraramo nk'umuzamu ashobora kurazamo ibintu byo acuruza umwuzure waza ukabitwara ariko ibaye yenda ari ikindi kintu kitarimo ibindi bintu maybe government yareba ikavuga ngo bano bantu ntibara nk'uko tuvuga umuhanda umuhanda nta muntu uwuraramo ariko urakomeza gukoreshwa n'ubwo ruguru yaho mubona twashyize eh, i- ku gukuraho amazu k'umuhanda amazi naza ntuzabure gukoreshwa ibya leta biri aho hantu nabyo bizavaho hari abaturage twabonye bagitsimbaraye ku kubimura ahabateje ibiza twaganiriye n'abaturiye umugezi wa sebeya njyewe numvaga ngiye ahandi byaba bingi ibiza bya kabiri ariko noneho ndahandi aho navukiye byamfasha ariko mumfashije ngahubaka ngahasazira naho bamfashe bakanjyana ahandi mbese ibya mbere bibi Mm.
byangora I- impamvu na- ni- nizeye ko nahasazira ni uko nda muntu wanyirukanye ari ibiza ni ibiza ndamuntu wanyirukanye ahubwo aho hantu ibyo bizana ibyo bya mbere byahaba mfite imyaka mirongo itandatu hafi irenga ntabwo byigeze bihaba ubwo bihabaye muri aya matariki niyo mpamvu rero nifuza ko ahantu mvukiye ko bitigeze biza ubu ni ukuvuga ko bizongera kugaruka ahubwo icyo twasaba leta yacu ni ukuvuga ko yarwanya sebeya yiriya sebeya aho yaturutse bakaharwanya leta nk'uko nyakubahwa yabivuze bakaharwanya noneho twewe tugakomeza tukaba aho twari turi ariko ni ukuvuga ngo wimutse ukajya ahandi ba nyakubahwa mwatuvugira perezida akadufasha kubera ko hano twebwe niho dufite imigabane imiryango yacu yagiye iduha ababyeyi bacu niho bavuka natwe niho twavukiye ibidufasha rero kubaho duhereye kuri fondasiyo y'ababyeyi biracyari aha niba wenda ufite nk'umubyeyi akaguha akarima karaha kandi nibakwimura ntabwo bazakwimura ngo bakuguranire baguhe ingurane y'aho utuye baguhe n'aka karima wahingaga tukabona rero dufite umuryango mfite umuryango w'abantu barindwi nkabona gupfa kwimuka ngo ugiye ahantu utazi ukuntu ubuzima bwawe buzabaho byaba bigoranye ahantu ntuye ndi kukubwira ko ariho kuri gakondo mfite umurima nshobora guhingiramo abana ibishyimbo cyangwa se wenda nkahaca igitoki nkasoroma utuboga aho hantu barakujyana ngo ni mu cyitegererezo bakagukubita ako kazu gusa ufite abana barindwi mu nzu y'ibyumba bibiri ubwo wazayibamo gusa ku butegetsi bwite bwa leta abaturage bakwiye kubufasha bwana samuel dusenge yumva ni umunyabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya biriya biza byabaye ubu ni uko tugomba gukomeza gushishoza kugira ngo ibindi byubakwa nabyo twirinde ko byakubakwa ngo duhere no ku mazu y'abaturage ibyagaragaye tugomba kubyakira tugafata ingamba nk'uyu murenge tukawuvanaho hanyuma n'ibindi bigomba kubakwa nyuma tugashaka uburyo twirinda dukoresha amakuru tuvanye mu bushakashatsi akatugaragariza ibyo dukwiye kwirinda icyo ni kimwe icya kabiri ni ukugira ngo dukomeze gushyira imbaraga mu gukangurira abaturage akaba ari nayo mpamvu wenda twumva mwadufasha nk'itangazamakuru kuko nk'uko mwabivuze amazi ajya mu migezi afite ahantu aturuka ntabwo umugezi waduka ngo uzamuke ibyo byose rero tugomba gufatanya kugira ngo ayo mazi abashe gucungwa ariko noneho n'ahagaragaye ko hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga tuhirinde buri munsi abaturage baraganirizwaga abenshi banaje bahasanga abandi baturage bahageze mbere banagaragaza ko badakwiye gusubira aho hantu bavuga bati mudufashe tubone amacumbi ariko ntidukwiye gusubira hariya hantu kandi rero ubukangurambaga burya ni uguhozaho biragoye kwakira ko icumbi ryawe warivamo ariko burya ubuyobozi bureba igikwiye kandi kigashyirwa mu bikorwa icyo twasezeranya abaturage ni uko tuzafatanya kugira ngo hatagira umuturage ubura icumbi nk'uko dusanzwe tubikora kugira ngo abaturage babone ahantu ho gutura heza icya mbere ni uko twumvikanye n'abaturage ko nta muturage ukwiye gusubira muri izi nzu icyo ngicyo icyo nicyo niyo mpamvu twavuze ngo abari bari kuri site twabashakiye uburyo bwo kubaho ufite inzu ahandi tukamufasha uburyo kugira ngo avanemo umukode we abashe kwinjiramo utayifite tukamushakira uburyo bwo gukodesha ibyo ni byo twumvikanye nabo ku buryo rero buriya iyo ugiye kwimura umuntu ni porosesi ariko ikihutirwa ni ukugira ngo dukomeze tubiganire tukaba twizeye ko namwe mudufasha kubaganiriza mukurikije ibyo mwabonye n'ibyo mwiboneye kuri iyi migezi n'ibibazo yagiye iteza ku buryo abaturage barushaho gukomeza kwirinda gutura ahantu hakiri ubuzima bwabo mu kaga mu kwerekeza ikiganiro cyacu ku musozo dusabye bwana jean pierre buhagurijoro kudusobanurira ibijyanye n'imyitwarire y'amazi ni ukubera iki ibi biza bidasanzwe turi ku mugezi wa sebeya nta n'uhakana ko hashobora kuzaza ibiriti ibingibi iyo ubatse ahantu ugasakara inzu amazi y'imvura agumye kujya muri litiro uba udufungiranye burundu warangiza none ukanapava mu mbuga icyo gihe amazi yose muri pariseri uba uyohereje muri sebeya kandi sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi ntabwo ikeneye imvura yaguye uyu munsi sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi ni uko hari imvura yaguye mbere yarigise ikagera muri nape filatike yabamo inape ikarimanta sebeya kimwe n'uko imvura yaguye ubushize itarajya muri nape tuyitegereje mu gihe cy'izuba runaka ari nayo mpamvu ubona umugezi ubaho n'iyo izuba ryaba riri kuva ayo mazi aba ari mu nzira mu rugendo rujyana muri nape filatike nibwo rutuma n'umugezi ubaho na mbere y'uko imvura igwa si sebeya gusa ni ikibazo kiriho mbona cyatinze kuba ko kiri mu gihugu cyose imigezi myinshi kubera amazi twoherezamo adakenewe uko imvura iguye hahandi twafunze ubutaka hahandi twubatse imihanda n'amarigore byose twohereza mu migezi iyi migezi niwo mutwaro ifite ntabwo ari sebeya gusa n'ahandi hose imvura izwi iteza imyuzure ni imwe ni imvura bita kiriburitari cyangwa se kirekire mu gifaransa ni imvura irangwa n'ibintu bine igwa igihe gitoya imvura yaguye ikaba ifite ubukana buruta ubushobozi bw'ubutaka bwo gutambutsa imvura mu kurigita bw'aho imvura yaguye iyindi gisobanuro cyo ku bushobozi bw'ubutaka gutambutsa amazi njyewe urugero rworoshye cyane uyu munsi haguye imvura ya milimetero mirongo ine ariko imara amasaha abiri yego ejo cyangwa se ikindi gihe hakagwa indi ya milimetero mirongo ine ikamara amasaha atanu ni ukuvuga iya mbere yari ifite ubukana bwa milimetero makumyabiri ku isaha iya kabiri yari ifite ubumara bwa milimetero umunani ku isaha kandi zose zose ni milimetero mirongo ine iyo zagira ingaruka cyane ni iyihe ya yindi ya mbere ifite ubukana gusumbya iya kabiri yego nayo ntabwo yagira ubukana dufate ubutaka bufite bw'ahantu bufite ubukana bwo butambutse metero mirongo inani par exemple izo mvura zombi nakubwiye ntacyo zatwara hahandi ikibazo cyavuka ryari hashobora kuza imvura ya milimetero nk'ijana mirongo itanu ku isaha kuri bwa butaka bufite milimetero mirongo inani butambutse milimetero mirongo inani ku isaha icyo gihe niho haba ikibazo za milimetero mirongo inani ziramanuka ya diferanse mirongo irindwi igatemba nubwo haba hari ubutaka bufunguye iyo niyo mvura izwi ishobora guteza ibibazo kuri ya mvura isanzwe none hari n'ibuno n'imvura imara igihe kirekire amasaha icumi cumi n'atanu niyo ashobora gutera ikibazo none umugezi nk'uyu wa sebeya ko abantu baturanye nawo imyaka n'imyaka kuki wavuga ngo ubu ngubu byarinze kugera kuri uru rwego gutya nk'umuntu usobanukiwe iby'imyitwarire y'amazi wavuga ko ikidasanzwe ari iki nta kidasanzwe kuko nabivuze kuriya tugenda twe dufunga ubutaka bwa- twatukuba amazi anywa amarigita ni impakiti ikomeye cyane noneho na hano hari icyo bita rimine rimine hari umugezi usanzwe unyura hakaba na rimajeri rimajeri ni hahandi cyangwa se zone inondable cyangwa se ibyo bita amanegeka ni ukuvuga hano hari uko kuntu bagiye bafunga amazi ruguru ntarigite bakayohereza muri sebeya sebeya ntiyashoboye kuyajyana ntiyashoboye kuyakira none n'ukuntu imirimo ikorwa ku- kuri sebeya nk'iyo kubaka ibiraro niyo sebeya ifite metero esheshatu niyo ifite metero umunani ikiraro ukakigira metero enye uba ugabanyije u- umurongo wayo icyo gihe iyo igeze ahandi wagabanije imera nk'izamuka mu kuzamuka rigire ikora debordoma byaba byiza nk'ibiraro byubatswe kuri sebeya niba se bifite ubugari bwa metero esheshatu bwa metero icumi kora ikiraro gifite metero icumi nk'aho nta cyabaye icyo gihe nabwo uzaba ugabanije ingaruka zatera ikibazo ko nk'urugero rworoshye cyane hano ku nyundo hari imyuzure n'ibyo ariko za sepite seminari zimaze imyaka irenze mirongo itanu ahangaha none sipora ntihagwaga seminari ntabwo yari ihari ahubwo icyo kibazo ni uko izo nyenyeri zigenda ziza ziyongera muri zo zitera ikibazo n'iyo mirimo ikorerwa kuri sebeya nawe yagombye kurespekita iyo rimineri ya sebeya niba ifite gatandatu gira gatandatu niba ifite umunani gira umunani kuko nka- nk'iki kiraro kigiye kuri diyoseze ntabwo ushobora kuvuga ngo nta ngaruka cya- cyateye umugezi hari ukuntu ubaho tugomba kuwukurikiza uko umeze tukajyana nawo none n'ikindi nshaka kuvuga kindi twari kureba ibingibi gusa twe turavuga tuti umutungo w'amazi ni menasi kandi si mu rwanda gusa ni hose uku nguku amazi adeboruda yagombye kuba yarigise akarimanta amanape filatike izo nape filatike nizo duha imigezi nape puratike urashaka kuvuga iki nape ni ya sitoke y'amazi hari ikintu kimeze kiba kimeze nk'ikigega mu butaka ayo mazi agenda nimwe aruhukira bwa nyuma noneho n'amasoko nimwe akura amazi tukagombye gukora ku buryo amazi yirigitira imbaraga zayo akimanura nta kindi kintu gikozwe noneho n'inyubako zose zikozwe zigakora ku buryo utekereza uti aya mazi ko nubatse inzu nkahasakara amazi karigitira agangaha ndabigenza gute mu ipariseri yawe ukamenaja uco bita zone tampo mu gifaransa ku buryo amazi y'imvura arigitira aho ngaho ntarenge aho ngaho imihanda hari utwo bita nu nu ni mu gifaransa nta kantu kameze nka demisari kaba kari ku ruhande rw'umuhanda Icyo gihe- akaziga gatoya Eh. amazi ava mu muhanda yaba kaburimbo yaba ibitaka akagenda akaryitiramo hari ikindi dukora cyo gukora amasuku ugasanga urugo rw- ahantu hari ibyatsi tugasanga turi kubiharura byitwa ko turi gukora isuku ariko aho hantu kapasite ya infiltration tuba tuyigabanije kubera ko iyo waharuye bya byatsi ibitonyanga by'imvura ubihaye umurindi ku buryo amazi aratemba n'ubutaka igitonyanga cyashishuye kikagenda ariko dukoze ku buryo aho kugira ngo tujye duharura buri munsi tukatera ibyatsi mu mbuga icyo gihe amazi atemba yagabanuka kandi tukabana nayo by'umwihariko abaturage baturiye uyu mugezi na cyane ko barawubona hamwe nk'ikibazo kuri bo ariko kandi wagombye kuba ari igisubizo kuri bo wababwira iki nicyo kibazo ahubwo gituma umwuba ni ahantu henshi ku buryo umuturage asigaye abona imvura iguye umutima ukamurya azi ko imyuzure iramutera sinzi niba warabonye ko hari n'ahantu hari imyuzure hatari n'imigezi ntabwo wavuga ngo ni ku manegeka ni kwa kundi kurekura amazi akagenda na mbere hano hari igihe sebe yanukaga ukamenya ko ya- sebe yashobora kudutera ibibazo ahubwo imyubakire yo muri ya zone mm, inondable cyangwa se y'amanegeka bagombye kubaka bakurikije iyo myuzure bakavuga bati igihe sebe yuzuye twabigenza gutya ku muntu ubibonye ubwa mbere akaba ari ukuntu babwira abandi baturage bakitegura ko sebeya yuzuye icyo gihe nta dega zaba nyinshi cyane cyane ku bantu inshuti bakunzi badusangira ijambo nk'uko mu biganiro byabanje twakomeje kubibizeza ko tuzabikurikirana ntituzabatenguha ngaho rero nimunyemerera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugihinira aha tubizeza ko tuzakomeza ubutaha mwakoze mwe mwakigizemo uruhare mwakoze namwe mudahwema kugikurikira kuri mikoro mwumvaga eha bugira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose